n'ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana maritini yihenura kuri manihura ko moto yari umujagi muteye isoni zo kuyikoresha ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
ariko rero kagina ndakumva manihura nshuti muvandimwe rwose reka nkubwize ukuri nizere ko ingurube zitazadusaba imihingo za hato na hato nka ziriya nkoko kuko kubizikurikirana byombi byajya bituvangira ukuntu ugasanga biratugora oya humura Mm.
humura rwose ndaguhumurira wibigiraho ikibazo ariko rero kagina ko nzi ko se amatungo ya kijyambere yose agenda arwaragurika ukuntu akarwaragurika mbese ariko umva nawe ye Eh, ngo arwaragurika se kurusha umuntu ararwaragurika pe ubundi icy'ingenzi ni ukumenya ko itungo iryo ari ryo ryose Mhm.
i- i- naryo rega riba rifite umubiri Eh, rikwiye gusigasirwa ukaririnda nyine ibiritera izo ndwara mbese ukariba hafi ariko rero ikibi cy'ingurube ni kimwe Mm.
nuko nayo ubwo ikunda imyanda Eh, ikunda imyanda ikigaraguruka cyangwa mu bisayo mu bikipu aba nihora rwose nawe uransekeje neza neza ngusetse ikize kagi ngusetse iki rwose sibyo none se nawe uzitegereza umwana ukambakamba ko uko akunda agenda atoragura imyanda ashyira mu kanwa Eh, ubwo se utamubaye hafi ntakuramo uburwayi n'ingurube rero nayo iba ikwiye kurindwa iyo myanda iyo myanda yose uvuga ariko uzi ko ari byo koko Hmm.
yewe Mhm.
ubwo nyine niko bimeze oya niko bimeze Eh, kuko burya wa mugani wawe Mm.
kurinda biruta kuvura Oya, cyane rwose Mm, Eh.
tugomba kuziba hafi cyane rwose Mm, icyo bivuze rero yego uretse kugaburira ingurube ibifite ubuziranenge bitazitera indwara ngo ubuziranenge eh, zigomba no kororerwa ahantu hafite isuku yego rata Hmm.
none se kagi Mhm.
si ibyo twavugaga ubushize yego kune turamuka twubatse ikiraro cyo hasi Hmm.
tugomba kujya tuzisasira neza Mhm.
kandi tugashyiraho ubucurambe ku buryo amaganga ahita atemba yego nibyo noneho twanubaka ku buryo zizajya ziryama hejuru tukagenda du- dusigamo imyanya hagati y'imbaho ku buryo amaganga azajya ahita ashokera munsi Eh, ataretse Eh, yego nyine
alo yego ndakumva risi none se mariti papa ntarakuvugisha oya namubwiye ko wasubiye kuba mu rugo arishima cyane yari yambwiye ko akuvugisha mugakora ya gahunda yo kujya gushaka ya moto eh iyo ni inkuru nziza papa we ni umuntu mwiza rwose karwara se shawe yamukundiye karwe yareka kumuvuga muri iki gitondo atadutera umwaku ahubwo uzi icyo ngiye gukora risi igiki ngiye guhamanura moto ye kuko nta murayi ngifite yo kuyitwara yimuhe n'ubundi waratinze ubwo nanjye ngiye guhita mbwira papa ko nta kazi ufite ko moto wayitanze ndabizi arahita yihutisha gahunda ni uko sha risi ni ukuri nta na rimwe uzicuza kuba waranyemeye nta kibazo rwose ngufiteho mariti
maniho ndakumva ahubwo hari icyo ntibutse kukubwira kandi gikomeye mbwira Eh, ni uko burya isasi igomba kuva mu kiraro byibura gatatu mu cyumweru Mm, gatatu mu cyumweru Hmm.
burya se niko bimeze cyane rwose aha noneho kandi kabiri mu mwaka ikiraro kigomba kozwa nyabyo hakoreshejwe ishwagara ngo iswagara Hmm.
ute n'imamo niko bimeze ubwo kandi mbere y'uko ingurube ibyarira mu kiraro hagomba kogeshwa kiroyini aha ariko rwose kagira nawe ntugakabye oya niko bimeze ngo kirorini Hmm.
ariko kagi Mhm.
ibyo bintu wabyizeye kuko kutagiye kujya umbesha ariko se wowe ariko sinakubwiye ko ingurube nazibayemo imyaka irenga ibiri Hmm? niko manini kagi wabanye nazo koko ndumva ibyazo ubizi- ubizi neza rwose oya oya oya I- manini ibyo kuryama no kubyuka ndumva ubizi oya ariko n- n- ntabwo nararanye nazo maniho oya ni- niganiriraga wirakara rwose kagi wirakara oya i- i- ibyaza byo ndabizi i- ndabizi ntabwo ari umugani rwose ariko rero rwose hari ikintu ntakubaje kandi nkunda kubona ku ngurube oya kimbaze ko uh, n- n'icyo zitekereza se ko mba nkizi mbaza rwose ndagusubiza niko kagi Mhm.
kuki ingurube zikunda kwishima cyane eh? uzi ko ingurube yishima ikishima ikikuba ku buryo yakwishimisha n'umushimari ushingitse amenyo oya mrekeraho manihura Eh.
Nu- nu- ni ukubikunda se Eh, ahubwo ni ukubura uko igira buriya kwishima kw'ingurube eh.
ni uburwayi biriya ni uburwayi reka reka reka kagi ni uburwayi ubwo se ushatse kumbwira ko hariho eh, zitishima ibikora yose rero burya iba irwaye burya se ni uburwayi Mm, ni indwara y'uruhu ikunda gufata ingurube cyane kandi rero ikanandura irandura irandura ariko kagina Mm.
irikuba ikikuba ikikuba we Ni- ni- yego.
uzi ko yikuba kugera naho ikomeretse Eh, niko bimeze Ya, ya, ya, ya.
burya ku ruhu rwayo rero ndakumva haba hariho udukoko tutabonwa n'amaso dutera iyo ndwara y'uruhu Ngo- ngo- ngo udukoko he tutabonwa n'amaso du- dutera iyo ndwara y'uruhu Hmm.
ariko rero kagina ndabyibuka tukiri abana twakundaga kuzijyana ahantu hari ibyondo zimaze zikabyigaraguramo zikigaragura zikigaragura Hey.
zabivamo rero sha zigashaka ahantu hari ibiti zikikuba zikikuba uga- zikavaho uruhu rwatonyotse neza neza Eh, ubwo rero ibyo urabyumva ko ari ubworozi bwo hambere yego rata Eh, bosi noneho we nakoreraga rero Mm.
nabonaga avura iyo ndwara akoresheje umuti witwa amitigisi Ngo- ngo ngo mitigisi we yakoreshaga uwo muti Aka- aka- akazivura neza ubwo natwe rero tubimenye aho kuzishakira aho zizajya zishimisha ahubwo tugomba kujya twegera veterineri akatubwira icyo tugomba gukora oya niko bimeze Eh.
Eh, akabidufashamo
ariko mukama Ndakunda.
mbwira koko ukuntu mwatubikanye n'ingobere uzaduserukira guhabwa amahugurwa yo kuzamufasha myumvire Eh? Hako senza. Ugize ngo iki? Ugatinyuka utyo n'ukuntu ari wowe wakomye amashyi bwa mbere mwaga mwamamaza.
gukoma amashyi ariko si ukumutora Koye byihorere shaka uko byagenze bari umupfu.
none nyine byararangiye Byararangiye nyine.
ikigenzi ni uko azatugirira akamaro Yego.
ariko rero kagina wangomesheje tuganira iby'ingurube cyane nibagirwa kukubwira iby'iwanjye mu rugo sha nagushije ishano ye Mm, wagushyize ishano nagushije ishano wa mugabo we ku nteye ubwoba maniho mbega mbega kagina Sha, ibyo nagushije
bimeze bite se sha hajya uribuka igihe tujyana kureba wa mupfumu wawe ko nanjye yambwiye ko iwa- iwanjye ishyamba atari ryeru ye maniho ndakumva ntumbwire ko wagiye kumureba akakubwira ko dusangiye ibibazo
kagina se shaho nibe niyo iby'iwawe Eh.
none se uretse kuguca inyuma kwa kankindi Eh.
yigeze gucura umugambi wo kukugirira nabi shankange none se ng- ng- ngo ibyawe bimeze bite bwira ariko kagina we ibyago bigura abagabo koko bwira ariko manihura rwose ureka kunyikisha tekereza ko nasanze mukamana na karwera sha bari mu gucura umugambi wo kumpekesha inyonjo koko sha Ye?
umuntu w'umugabo nkaheka inyonjo urabeshya ndeka ndeka ngo inyonjo
uti babifashijwemo nande sha babifashijwemo na wa mupfura mu- wo mupfumu wawe nyagupfumuka inda sha urya wanjye urya wawe niwe uri kubibafashamo cyane rwose
none se akaba yaraturakariye ko twagiye kumusaba gutanga ubuhamya mu rukiko Sha, simbizi ahari umenya ahari kandi nabo- nabo- navuyeho mbona mbona uriya mupfumu arakaye ariko rero manihura nawe ni wowe wikozeho ubundi wowe wajyaga kumubwira ko twamutumwe na polisi uti wabizanye uti kagina we wa mugabo we undaryama sinduka sinsinzira ndakurama mu mugongo ngo numve ko inyonjo yajeho sha ceceka sha ceceka sha wankuririye ishyano kagi rwose ariko dukwiye kuzayiheka nanjye nawe ariko njye ni wowe wamunjyanyeho manihura ndarengana nanjye si njye I- i- icyo akora gusa byo tugushije ishyano eshanu gusa se sha eshanu gusa koko ko ni umuntu w'umugabo ahetse inyonjo sa sakumiro
Nuko nyine ari ka nyine tudakunda.
Mm.
Naho ubundi biriya bintu by'amashuri y'abahinzi mu mirima bifite akamaro.
Eh, Uzi ko ejo bundi nagiye gusura mukuru wanjye washatse iriya hakurya y'igishanga, eh.
ngasanga bo barabitangiye kera.
hatangiye kera Kuki?
Nibyo.
Ni ukuri rwose.
Eh, Mu kagari kabo eh, yambwiye ko havutse amatsinda menshi.
yego ye Hmm. Ubwo rero buriya ngo buri tsinda rifite umufashamyumvire Ehe.
ngo ugenda ubafasha kongera ubumenyi butuma banoza ubuhinzi bwabo.
Eh, Noneho nyine n'abaturanyi babo mhm.
bakagenda barebera aho tekiniki nziza z'ubuhinzi zitanga umusaruro uboneye.
Eh, Mm.
noneho baradusize rero Yego kudusiga gusa se.
Ewe.
Uretse nyine ko twebwe hari byinshi twagiye twigira kwa mugaga Mhm.
ariko si ubona abandi baturage bacu batihingira bimwe bya gakondo koko.
ibyo rero Mm.
none se abo ngabo babikora babikora nk'uko mugaga yabidusobanuriye Yego mana. Ese wagira ngo mugaga yivugira ibye?
ah mugaga se gasobanutse oya ni Eh.
politiki y'igihugu Eh.
Hey.
Uriya rero Ibyo nawe wumva se bavuga ngo ni gahunda ngo ngo twigire muhinzi
ariko reka mubwire maniho ndakumva ariko ibyo ari byo byose uriya mupfumu ntabwo ari we wizanye maniho ibyo uvuga ni ukuri njye ndabona mukamana cyangwa karwera ari bo bamuhamagaye kagina wibitindaho ibyo niko bimeze rwose niko bimeze Ari- none se maniho ndakumva mukamana mufitanye ikihe kibazo ku buryo yakugambanira bene kariya kageni ko wenda karwera we yaguhora ko u- u- wabarimanganyije umurima mukamana we hari icyo umupfa
kagi Mhm.
rwose nanjye ikibazo mfitanye na mukamana rwose ntacyo ndamenya nasinjye kukubeshya none
gusa ibyo nkubwiye n'ibyo niyumviye n'amatwi yanjye ntabwo ari inkuru mbarirano
maniho ndakumva hari igihe ariko wenda baba bashaka kuyihekesha undi muntu atari wowe ukaba wabyumvise nabi reka shaka jye narekera aho ngaho Hmm? wabyumvise neza koko Sha- reka shaka ki wanumva nabi maze babivuze mpagaze ku muryango mbiyumvishije amatwi yanjye yombi uko ari abiri nabiyumviye sha Mm, nabiyumviye
umva rero manihura ndakumva kake wino tugende njye kukugurira kamwe ube wibagije ibyo bintu wumvise uranyumva neza ndakumva kandi nubwo bazanakwicisha wowe uzirinde gupfana inyota kuko ntabwo uzabuza urugendo ugiyemo uko rureshya urumva
cyangwa se kake nta kwa maritine ejo nta faranga yanzaniye ndajya mu kabari k'abandi mboko bakosha we ngwino tugende inyota nikunyicana ugende upfe
ariko se ejo bundi ko warira agatemba ku matama uyu munsi ifaranga bari kuyihe kake ariko manihura ariko ariko uburyo uzi kunyinira sinejeje ibishyimbo ze eee utambwira ko wagurisha ibishyimbo by'umugore nabe dashya byo kanyarwa singiye kwicwa n'inyota iri hanze aha nkunitwe n'inyota bigaramye mu mutima hariya ariko shaka kake uburyo ugira umugore w'imico myiza Pfe, nada ibishyimbo bigisarurwa nkaruraramo se sha mukamana ahita ntorera abagabo nki- nkatanga ibisobanuro mwe ni uko uringanzwa nyine A- ahubwo nureba nabi wamuganisha n'iyo nyonjo bazayiguhekeshaho bukera ubundi umugore we buru- uramuhabura maniho sha wakajya nawe kuza kuntera ubwoba uravuga iby'inyonzo noneho umutima ugakuka ubundi jyewe iyo ninjiye mu nzu n'imbeba ziri ku rusenge zihumekera mu mbavu Eh, ngo bagire ngo ko guca inyuma se Pfe, umva rero maniho uramugira inama ngaho se mbwira ubundi umugore iyo utashye umushyira ku nkeke yabyuka ukamushyira ku yindi Eh, maze urebe ko numuhabura iyo migambi myinshi atazayivamo ariko uzajinjigira umugore kugeza ryari ariko uzi ko ari byo Ehe.
muze muraze ku nkeke muramukirize ku yindi umubuze amahoro muze guhumeka yego nyine
nari nyakubwira nyine ibya mukuru wanjye kuko yagiye ansobanurira eee iyi yansobanuriye neza ukuntu abahinzi bahura rimwe mu cyumweru yego ngo bakazindukira mu murima ehe hanyuma ngo bakiga nyine ubuzima bw'igihingwa Eh.
ngo bakoresheje kwitegereza igihingwa ngo n'ibigikikije ara yamaye nkamugaga ibyo Eh.
barabikora nyakubikora se Hmm, cyane rwose eee ubwo nyine ngo bagira batya bagasesengura ibyo baba babona kuri icyo gihingwa Yego.
bakabiganiraho Yego.
ubwo nyine bikarangira bahuriye ku mwanzuro umwe mukama iryo rwose ni ishuri ry'abahinzi mu mirima nk'uko Ah, ah.
mugaga yabitwigishije Mm, ngayo nguko Eh.
rero abandi baradusize ibyo bintu rwose narabyemeye nanjye Ah, mukama yewe si ugira ngo njye ntibanyemeje Hi, ibyo rero ni uburyo buhamye Mm.
kandi bukomatanyije bwo kurema ubushobozi mu bahinzi ubwabo Hi, ahoranisha bakikemura ibibazo biba mu mirima yabo hagamijwe gukora ubuhinzi bw'umwuga si uko se de Hi, maze eh, umusaruro w'ubuhinzi ukiyongera ngo ngwino urebe cyane maze tugahaza ingo zacu da ngeretse tugasagurira n'amasoko Gutyo.
kabara nawe rero Yewe si ikigari.
niko ye muri iki gihe hari ugihingira inda y'umuryango we gusa se Reka, reka, adatekereje reka, n'isoko reka da tugomba Ha.
rwose kwaguka watera imbere ute Nuko.
waramutse mariti mwaramutse maniho yo urakoze rwose kuza nayo ntangiye kugira impungenge ko byabaye nk'ejo umbwira ngo nta faranga na rimwe wakoreye rwose ubu noneho ni bibi kurushaho
bibi kurushaho mariti eh ubu ko hari ibintu byaba bibi kuruta ejo n'iminsi umaze utaverisa none si iyi moto yawe yirirwa mu igaraje itakoze ubona ko nakwishyura iki ntikoze mu mufuka
ariko sha mariti ko iyo moto yagiraga ikibazo gituma ijya mu igaraje wabanza gukaza ukambwira ubu noneho byagenze gute nta kundi byagenze uretse kurambirwa guhora nkubwira none se ubwo urumva tuzakorana dute tutavugana ibibazo bihari akira urufunguzo rwa moto yawe ahubwo uzashaka uwo mukorana neza njye ubwo birananiye uti
nk'intyo nta masezerano yanditse twagiranye ntangira akazi ndumva rero nta n'inyandiko isesa amasezerano y'akazi ikenewe ubwo urakomeje mariti
ube wiriwe nubona ngarutse ahubwo umenye ko niganiriraga nubona ntagarutse kandi ubwo umenye uko byagenze cyangwa sha waba warakuyemo ayawe ukaba ugiye kwigurira iyawe ngo uyigengeho
nawe uzayitwara urebe ko wa- wayibyaza indi utanyubaka wa mwana we utanyubahuka reka reka reka reka ntabwo bishoboka nabera kubahuka abantu bakoresha ibintu byanjye
yandi wake vurevundiwe sha n'ubundi warandiye waramaze sha kuntu cyambujije gutera imbere gusa sha iyo utaza kuba umwana w'inshuti yanjye mba narayikwambuye kera ukagenda ukaba mayibobo wakezongwe we
ayiwe ese manihura na maritini ko batandukanye nabi aho ntibigiye guhungabanya umubano w'imiryango yabo ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri